Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika risamirana i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese namwe bakunzi radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije mu burundi amashyirahamwe hamwe n'amadini ntibirekuriwe gukoresha inama rusange canke guhindura inzego nyobozi imbere y'amatora ategekanijwe mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri
kimwe rero mu bitera indyane twabonye mu mashengero ni ukuniganira ubutegetsi ubu rero tukavuga reka ahubwo ibi bintu byo kuniganira ibyicaro bibanza bihagarara abantu twese twikonsante cyo kimwe n'abaronga amashengero gutegura amatora meza
uyu ni pascal barandagiye umushikiranganje w'uburundi ajejwe intwaro yo hagati kumva umengo umushikiranganji reka atuma haba akajagari mu mashengero kuko mwe n'ivyo biratera ingorane kuko haba honyanzwe amategeko asanzwe agenga ayo mashengero uyu nawe ni maître janvier bwimana akurikiranira hafi ibibazo vy'uburundi n'akarere k'ibiyaga binini inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye abadandaza b'isima mu Burundi bayigurisha ku giciro kirengeye inkuru y'imiryango mu Rwanda irondeza abagabo babiri batwawe n'abapolisi bakuye modoka itwara ingenzi hamwe n'inkuru ivuga ko umuryango ibuka wita kuba rokotse genocide unegura imiryango ihakana abana yasigaranye bakiri bato turazigaruka ko mu kanya kari imbere mu kanya mugenzi wacu Aloyize Bigirimana dushikiriza amakuru havugwa hirya no hino ku isi ariko reka tubanzirize aya makuru uh, ku nkuru idushikiriye mu kanya ivuga ko perezida w'igihugu cy'ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko indege za kajugujugu zibiri zasikaniye mu kirere zisha abasirikare cumi na batatu b'abafaransa bari mu gikorwa cyo kurwanya intagondwa za kisilamu mu gihugu cya Mali Macron yavuze ko abajejwe ababajwe cyane rwose n'ayo makuru yatangajwe ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba izo ndege zasekanye igihe cy'igitero abasirikare b'igihugu cy'ubufaransa barikorakora kuri uyu murwi w'intagondwa za kisilamu yatangaje ko ashyigikiye abasirikare b'igihugu ciwe yongera arashimagiza umwete n'ubutwari bwabo ayandi makuru havugwa hirya no hino tuyashikirizwe na mugenzi wacu aloise bigirimana mwaramutse frederic ndamutse n'abaduteze amatwi hano muri amerika sentare ya leta ya leta z'ubumwe za amerika yategetse ko uwahoze ari umuhanuzi muri perezidanse donald megen abwirizwa kumvira akitaba komisiyo y'abashingamateka iriko iratohoza ku vyaha perezida donald trump yoba yarakoze bishobora kumukura ku butegetsi mu gihe vyomwagira umucamanza ketanji brown jackson yashikirije ejo ku munsi wa mbere ko perezida atawubasha afise bwo kubuza megen canke uwundi mutegetsi wese yahoze canke agikorera mu biro vyiwe ngo bareke kubazwa ibijanye n'iyo dosiye magen yabaye umuhanuzi muri white house gushika atanze imihoho mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani izina ryiwe ryaravuzwe muri raporo yakozwe n'umushikirizamanza adasanzwe robert muller inyuma y'amatohoza yaragamije kumenya ko uburusiya bwakoranye n'abari mu bikorwa byo kwiyamamaza ku ruhande rwa Trump mu guhungabanya amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ku bw'iyo raporo Magen yabwiye abari ko baratohoza ko Trump yamusabye kwirukana Robert Mueller ariko mu nyuma yarabihakanye ko Trump atabimusabye muri afurika repubulika ya demokarasi ya kongo hamwe n'inteko za monisco ziri kubungabunga amahoro muri icyo gihugu bagiye gutanguriza hamwe ibikorwa bya gisirikare bigamije gukomeza umutekano mu gisagara cya beni mu buseruko bw'icyo gihugu nk'uko byashyikirijwe n'ibiro bya perezida ejo ku munsi wa mbere umuvugizi w'igisirikare koronel make hazukayi yemeje ko abansi bitwaje ibirwanisho binjiye mu ijoro ryo ku munsi w'imana muri karitiye ya boykene bica abanyagihugu umunani ni muri ico gisagara ca Beni ubwo bwicanyi bwegetswe ku barwanyi bo mu muhari Allied Democratic Forces ADF ADF murambarira ufise amamuko mu gihugu ca Uganda Umushikiranganje w'ubutungane muri Israeli Avikai Mendelblit yavuze ko umushikiranganje wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu akwiye kubandanya arongoye leta naho yagiriwe n'ivyaha vyo kurya ibiturire mu ndwi iheze naho abashikiranganji muri ico gihugu basabwa guca batanga imihoho iyo begetswe ko ivyaha ntaco itegeko rivuga ko umushikiranganji wa mbere netanyahu araremerewe n'abatavuga rumwe nawe bamusaba kuva ku butegetsi kuva aho sentare mwegetseho ivyaha vyo kurya ruswa mu ndwi iheze mu gihe mandelblit yahawe uwo mwanya na netanyahu arahakana ko atagitsure ca politike cagiyemwo akemeza ko yisunze amategeko y'igihugu mu kusaba yuko netanyahu abandanya gutwara igihugu
washington ijwi ry'amerika muri ako karere nyene umuyobozi wa human rights watch muri israeli na palestina yarirukanywe na israeli ejo ku munsi wa mbere yagirizwa kuba yarashigikiye abahungabanya umutekano muri israeli omar shakire w'umwenegihugu wa leta z'ubumwe za amerika yari amaze imyaka itatu ari umuyobozi wa human rights watch muri israeli na palestina shakire hamwe na human rights watch nyene barahakana ivyo vyagirije shakire akazobandanya ari umuyobozi wa human rights watch muri israeli na palestina naho atemerewe kwinjira mu gihugu ca israeli ariko azokorera mu gihugu ca yorodaniya turukiya na leta z'ubumwe za amerika bishobora kuzokozanya ko mu gihe ibinyamakuru muri turukiya bishikiriza ko iki gihugu kiriko kiragerageza indege y'uburusiya ikoresha ubuhinga buhanitse bwo kuzibira ibitero by'izindi ndege ibi biba mu gihe amerika igabisha ko ishobora gufatira ibihano igihugu ca turukiya kubona turukiya yaraguze ubwo bwoko bw'indege zifise ubuhinga bwiswe s 400 ni kimwe mu bishobora gutera amahane na amerika ivuga ko ubwo buhinga bubangamiye inteko za otani umwe mu bategetsi mu bushikiranganje bwa leta z'ubumwe za amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu yashikirije ko turukiya ishobora gufatirwa ibihano mu gihe itosubiza izo ndege uburusiya
washington ijwi ry'amerika ibihumbi by'abanyagihugu bashigikiye leta ya irani barihereje amabarabara k'umurwa mukuru teherani bagiriza leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibindi bihugu kugumura abanyagihugu biyamiriza leta mu myiyerekano yatanguye muri uku kwezi
urakoze haloyiza ku makuru uheje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero cumi n'icenda n'imetero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana kane n'ibice itatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu aerobaze gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
amakuru yo mu ntara tuyatanguriye mu burundi aho umushikiranji w'intwaro hagati harutse kubuza amashengero n'amadini gukoresha inama rusange canke guhindura inzego nyobozi gushika amatora y'umwaka uza arangiye pascal banandagi amenyesha ko guhindagura inzego nyobozi bishobora gutera akajagari bigatuma ico gikorwa gihambaye kigorana gutunganywa bamwe mu bashingwamanza basigura ko iyo ngingo ihunyanga ibwirizwa shingiro n'ubwigenge bw'ikiremwa muntu ni inkuru ya eloge wirikaneza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu ca kenya ku munsi wa gatanu w'indwi uheze umushikiranganji w'intwara yo hagati yakoranije abaserukira amadini n'amashengero mu burundi ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura mu ntumbero yo kubasaba intererano yabo ha mu nyigisho ingendo hamwe n'inyifato mu matora y'umwaka uza pascal barandagiye asozerera inama nabo yavuze ingingo nyamukuru yibaza yo ibashoboza byumvikana neza yuko mu mashengero kugira tubishike ko amashengero aba yubatse neza atari mu ndyane kimwe rero mu bitera indyane twabonye mu mashengero ni ukuniganira ubutegetsi ubu rero tukavuga tuti reka ahubwo ibi bintu byo kuniganira ibyicaro bibanza bihagarara abantu twese twikonsantre cyo kimwe n'abaronga amashengero ku gutegura amatora meza ibi rero by'amasamble generale yo gukurana bibanza bihagarara abarongoye amashengero no munsi babandanye bayarongoye tubanza duheza amatora ufise ikibazo rero kijanye n'uburongozi azoheza gishikirize inyuma y'itariki mirongo ibiri z'ukwa gatanu si ikiringo kinini kigoye kwihanganira ni amezi indwi gusa ntanakwiye neza ni atandatu intusu ihangane uko kwihangana metra janvier bigirimana akurikiranira hagufi ibibazo vy'uburundi n'ivy'akarere k'ibiyaga binini asanga naho kutabujijwe guheza ihonyangwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ibwirizwa nshingiro icya mbere ni ingingo izotuma bamwe bamwe mu mashengero bategerezwa guhindura inzego bakurikije amategeko abasanzwe bagenga bazosanga bariko barahonyora amategeko yabo agenga ayo mashengero kuko nimba bavuga bati ikiringo coteza guhera mu bibiri na cumi n'icenda canke mu ntango z'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko agaca avuga ati ntihagire abazotunganya amatora mu mashengero yabo mu gihe amatora yo mu gihugu ataraba twumva umengo umushikiranganji reka atuma haba akajagari mu mashengero kuko mwe n'ivyo biratera ingorane kuko haba honyanzwe amategeko asanzwe agenga ayo mashengero ikindi kigira kabiri ni uko iyo nyifato canke iyo ngendo y'umushikiranganji itandukanye cane n'ibiri mw'ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u Burundi dufatiye ku ngingo za cumi n'icenda mirongo itatu na rimwe na mirongo itatu na kabiri ziratomora neza yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo kuja mw'idini kanaka ashatse kwemera ivyo ashatse bisigura yuko uno munsi rero iyo umushikiranganji agiye kwivanga muri ivyo bijanye n'ingene amashirahamwe canke amashengero atunganijwe haba hariho uburenganzira busanzwe butekanijwe mu bwirizwa shingiro buriko burahonyangwa uwo munyamategeko anamenyesha ko amakenga ari menshi mu gihe ingingo ifashwe hegereje amatora twibaza yuko hashobora kuba hariho indongozi z'amashengero zashizweho n'uwo mushikiranganji hadakurikijwe amategeko kubera kumbura yabona abo bashobora guhindurwa akaba agomba yuko bogumaho mugabo ico cuko ivyo bihuye n'amatora canke ngo babakuyeho imbere yuko amatora aba ngo vyohungabanya amatora twibaza yuko ata namwe bifatiye kuko abo bazobasubira kumbure henshi n'abarundi kandi n'abo baba batari abarundi bateza kubahiriza amategeko bateza gufasha mu byo bashoboye nta wodeha uruhara rw'amashengero mu bijanye n'ivy'amatora mugabo kwibaza yuko hariho umuntu kanaka wenyene umushanji yishiriyeho canke azi avuga ngo uryaye ntiyohava ngo niba ashobora gufasha ivy'amatora ivyo ni uguhengama ni n'ukwivanga mu bijanye n'ingene amashengero akora tukibaza rero yuko mwe n'iyo ngendo ari ingendo idafasha na gato ahubwo ituma abantu bikeka bati mbega ku bijanye n'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu bwaba buriko butegura iki ubwo ntibo bazi yuko hariho ubusuma buriko burategurwa umuntu akibaza ati bariko bategura bamwe bo mu mashirahamwe yiyita ko adahanira ivyiciro vya politike mugabo yegamiye umugambi uri ku butegetsi co kimwe n'indongozi z'amashengero usanga zegamiye umugambi uri ku butegetsi bakaba bakeneye bazoja mu nkinamico y'ukwemeza ubusuma buzoba bwabaye ku bijanye n'ivy'amatora rero amakenga ntiyobura ayo makenga ari ubwoko bwinshi ishengero ry'abadivantisite b'umunsi w'indwi rimaze amezi rifise ibibazo uruhande rumwe rukavuga ko vyatewe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'uwitwara ku rwego rw'isi yarituye perezida nkunziza kugira ngo afashe umushikiranganji barandagiye yemeza ko iki kibazo kitakiri mu minwe yiwe iryo shengero ryagize ibibazo naryo nyene ya leadership ndetse mbere bivanye n'uko hari amateko amwe yazavuye hanze ayo mateko araza atsitaza yo ngaha barakura umurongozi bidaciye mu mategeko nawe aritwara yitwaye mu bushikiranganji turabona yuko afise ukuri turavuga ko yoba arabandanya ariko ikibazo bikaguma cigwa ni ukuvuga rero ico kibazo nagomba ndamenyesha yuko kiramaze no kwisimbiza kiraja ku rwego rurengeye rw'iwanje bisigura neza yuko ko biri kose ni ikibazo kizwi ku vyerekeye abadivantisite n'uno munsi igihe budukenera kugira tuje hagati tubafashe turavyiteguriye kandi noneho ntibazorinda no kuturondera tugiye gukorana nabo bose uno munsi begwa n'ico kibazo twese tubahamagare turabe ko batwitaba kuko twagenze kubahamagara uruhande rumwe ruranka kwitaba ikibazo cya advantis uno munsi aho bigeze ni ka specific hageze ahantu bagenda bagaterana amabuye mu isengero bahagwana bagakomeretsanya ikibazo cy'umutekano kirekire twavuga yuko tuzokwiga ukwacu mu burundi mu gihe c'amatora amashengero n'amadini ku rwego rumwe n'amashirahamwe yigenga araserukirwa mu gikorwa co kuyacungera no mu mirwi yategura cane cane ku nzego z'intara n'amakomine mu mwaka uza naho nyene azoserukirwa kiretse ishengero katolika ryanse kurungika abakandida gushika ubu abegwa n'iyi ngingo y'umushikiranganji barandagiye ntaco barashima kuyivugako n'umunsi bagirana inama n'umushikiranganji basohotse ntaco babwiye itangazamakuru nk'uko we yabikoze eroje burika neza ijwi rya amerika
urakoze eloge tukiri mu burundi kandi umukuru w'igisara ca bujumbura aragabisha abadandaza bagurisha isima ku giciro kirengeye kizwi n'amategeko ko bagiye kwakwa ubwo bubasha bongeye bacibwe n'ihadabu y'ibihumbi amajana atanu by'amarundi iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika n'abakunzi baryo mu burundi mushikirizwa na desire hatungimana ari kigali mu rwanda muri iyo nama y'umukuru w'igisagara cy'ubutunzi bujumbura bamwe mu baguzi bayitavye bagarutse ku kuntu babona amamodokari manini manini adasiba kuzana isima makomine agize igisagara bwaca ikaba umuzi w'ibuye uyu ni umwe mu bidoga iyagiye iraboneka yose uko yabonetse bayitanze ku giciro cyashyizweho na leta uko bisanzwe icyo cyerekana ko aba bantu turi kumwe atasiguro n'imwe bodoha y'icyatumye bo isima bayiduza igiciro twagiye turabona aho ikamyo iza ishyitse umuntu ntapfa kuruhu akavuga ko iyo kamyo yose yaguzwe abenegihugu batonze umurongo barondera isima ubundi nawe agapakurura agashyira muri sitoke aca yugara yugaye iyo sima ntigeze iboneka imwe muri biragurishwa uretse ko igiciro cy'isima kizwi ari ibihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana atanu ku mufuko biro mirongo itanu iyo sima yihinguriwe buseko imaze hafi amezi atandatu igurishwa amafaranga arenga ibihumbi mirongo itatu na bitatu by'amarundi ku mufuko uwuserukira buseko muri iyo nama y'umukuru w'igisagara yemeje ko igiciro cy'isima ihingurirwa muri iryo hinguriro riri ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke kitarahinduka prospere ndangamiye yemeza ko isima ihingurwa ya buseko yagabanutse kubera ingorane z'ubuhinga ariko iyo ngorane iriko iratorerwa umuti haje kubaho ikibazo imashini zirapfa dusanzwe dufite inzira zibiri zisohora isima umuhoro umwe uradupfana kandi iyo line niyo yasohoraga isima nyinshi cyane mu by'ukuri irapfa dutumaho turagerageza kubishyira mu buryo turarepara birongera biranka dutumaho ikindi cyuma mu bushinwa kije dusanga si cyo abashinwa baduhaye murabazi kandi muzi kuva i bujumbura ujya mu bushinwa intera ihari ukuntu ingana si ntoya saho unyarukiriye umunsi ejo ngo ugaruke gisubirayo dusaba ikindi kiraza turagifunga tugira umwanya uhagije wo kugira amagerageza y'icyo cyuma amayese ubu aho bigeze uyu munsi dusa nk'aho twamaze kwizera ko icyo cyuma gishobora kuduha umwimbu mwiza kandi uhagije tugasubira muri bya bihe byacu aho twahora mu gisagara cya bujumbura honyine haharurwa abadandaza b'isima bakorana n'ihinguriro buseko bagera ku ijana bakavuga ko abayibarangura ko ari bo baheza bakayidandaza ku giciro kitazwi n'amategeko uwari mu burongozi b'ihinguriro ry'isima buseko afise akamatera abajejwe umutekano n'intwaro mu guhagararira igiciro cy'isima kizwi n'amategeko agasaba n'abadandaza b'iyo sima kutikikamukiza ababirenze ko bagahanwa tuzaguma tubibaha gushika igihe abo ubwabo bazavuga ati birakwiye ubwo nagombaga guhamagarira abajejwe umutekano mu gisagara barare yuko ibyo bintu byaba byararangiye nashaka gusaba abadandaza b'isima yuko bakwiye kumva yuko uko isima iduze ikidandazwa kiduze bitera n'umutekano muke bitera n'ibyiyumviro bibi mu bantu kandi bigaragaza isura itari nziza mu gihugu no ku buyobozi bw'igihugu muri rusange ibyo ni ibintu namwebwe ubwanyu nk'abanyagihugu nk'abenegihugu mukwiye kurwanira kurwanya ikintu kibaye ntimusinde kugira ngo mujye muri speculation mujye mwibuka yuko hari umuntu hariya hepfo ubibabariramwo hama nashaka gusaba yuko umuntu wafatirwa muri ibyo muri ayo makosa mu by'ukuri yobihanirwa kandi igihano yohabwa ni uko yavangwa ku rutonde rw'abantu bajejwe kudandaza isima ya buseko ako kamo kakigwa neza n'umukuru w'igisagara ca bujumbura fredi mbonimpa yagabishije abariko bikikamukiza mu kudandaza isima avuga ibizoca bikurikira kuri mwe nabo badandaza hajya ngo gutambana na mukeba ntakubita urugo turazi ko umudandaza iyo aronse akaryo ko kuduza abikora niyo hadabure y'ibihumbi amajana atanu nuko no kumufuta ku rutonde kuko tuja tubazi hama twasavye yuko intonde tuzironka z'abaronka isima kugira tumenye tuti kwa naka baronse ikindi twavuganye nuko isima ije muri ntahangwa izodandaza muri ntahangwa ntawe uzovuga ngo je ngo nafise umukiriya ngo ari muri asiatike we canke ari mu kinindi oya uwo mu kinindi azohabwa n'abo bandi bazoba bafite uburenganzira bwo gutanga isima iyo nama y'umukuru w'igisagara cy'ubutunzi bujumbura ibaye inyuma y'akamo k'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu umushikiranganji pascal baranagiye yasabye mu ndwi iheze abajeje intwaro kuva hasi gushika kuri baburamatari kubahiriza igiciro cy'isima
urakoze desire mu rwanda naho haravugwa abagabo babiri bavukana bamaze amezi abiri irengero ryabo ritazwi amakuru atangazwa avuga ko jean nsengimana na murumuna we antoine zihabamwe bakuye mu modoka yitwara ingenzi mu burasirazuba bw'u rwanda igihe bari bagiye kuramutsa umugore w'umwe muri bo yari ahafungiwe azira kuja muri uganda binyuranyije n'amategeko n'inkuru ya mugenzi wacu yarike bagira ubusa ari kigali mu rwanda
amakuru ku ibura ry'aba bagabo babiri bavuka n'ijwi ry'amerika yari yamaranye iminsi yagenzura ku isonga ni amakuru twahawe n'umwe mu bavandimwe ba hafi b'abo bagabo uba mu mujyi wa Sydney muri Australia yatwandikiye atubwira ko ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwa cyenda uyu mwaka ahagana saa saba z'amanywa mu murenge wa Karangazi Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda bwana Jean Sengimana w'imyaka mirongo itanu n'ine ari kumwe na murumuna we bwana Antoine Zihabamwe w'imyaka mirongo ine n'umunani abapolisi babakuye mu modoka itwarira abantu mu buryo rusange cyangwa bisi bombi ngo bari berekeje Nyagatare gusura madame Jose Ngironsanga uwo mugore Ngironsanga nawe yari amaze iminsi afungiwe i Nyagatare aho yafatiwe ku mipaka y'u Rwanda na Uganda ubwo yageragezaga guca ibusamo mu nzira zizwi nka panya ajya gusura abana be bane biga mu gihugu gituranyi Ngironsanga ni umugore wa Jean Sengimana icyarimwe na muramu wa Antoine Zihabamwe amakuru twakomeje guperereza twamenye ko abo bagabo bombi bari muri bisi itwarira abagenzi hamwe ya agence yitwa Ruhire Express ayo makuru avuga ko abo bagabo bamaze kuvanwa muri bisi abapolisi bayiretse igakomeza urugendo nyirusanga wari ufunzwe kandi agomba kubona abamugeraho avuga ko yasabwe guhamagara abo mu muryango ngo bamuzanire amafaranga y'ihazabu niko kumenya ko abe bafunzwe njye namenye ko bafunze umushinjacyaha babwiye nyine abantu bo kuri ribu ngo bampe telefone kuko baramfunze banyambura telefone urambwira ngo ndabampe telefone mpamagara abantu nyine bo muri famiye mbabwire ko bancuye amande bohereza ayo mande kugira ngo ndekurwe njyewe narahamagara barambwira ngo abantu baje kundeba barabafata madamu ngirosanga avuga ko nyuma yo gufatwa agafungirwa nyagatare azira gushaka kwambuka muri uganda bitemewe n'amategeko ubu yarekuwe abanje gutanga ihazabu avuga ko yarekuwe nyuma y'iminsi makumyabiri afunzwe nyine bari bambeshye ngo hari umupaka ngo ufunguye ngo w'ahantu hitwa buzira ingenda rero ariho ngiye kunyura bamfatira mu nzira ndi kuri moto nawe ntaragera no kuri uwo mupaka bagufunguye utanze iki utanze ibihumbi magana atanu ayo mafaranga yiswe ngo iki ihazabu bakubwiye se ko ariko bisanzwe bigenda no ku bandi bafashwe muri ubwo buryo bambwiye ko ariko ngo bimeze hari n'undi ngo bayaciye nayo ngo wari urimo wambuka kuko nayaciwe n'umushinjacyaha niwe wambwiye ngo ntange amande ansomera ngo nintatanga ngo ndafungwa amezi atandatu ababuze bombi bavuka i butare mu karere ka huye mu majyepfo y'u rwanda gusa bwanaziha bamwe we yabaga i kigali mu gihe mukuru we nsengimana yabaga i huye kugeza ubu umugore wa nsengimana avuga ko yabaye ari ku mucuti w'umugabo we uba nyagatare kugira ngo abashe gukomeza gushakishiriza umugabo we mu gace yaburiyemo nyuma y'igihe kirekire basiragira hirya no hino bashakisha ababo ngo bamenye irengero ryabo kuri uyu wa mbere ijwi rya amerika yamenye ko basubiye mu bugenzacyaha nyagatare bwana jean pierre gatera avuga ko imyaka makumyabiri n'itanu ishize aziranye n'aba bavandimwe bitazwi irengero ryabo na cyane ko bose ari abanyabutare ubu ari gufasha umuryango kubashakisha ahari muri nyagatare twarabajije ahashoboka hose kuva kuri iyo sitasiyo transit center yaho muri gereza insinga twabajijemo gereza ikibungo twabajijemo polisi aho ngaho i remera twabajijeyo wumva aho imbaraga z'umuntu zishoboka hose nta muntu atabajije bwana gatera kuri ubu utuye nyagatare mu burasirazuba bw'u rwanda yatekerereje ijwi rya amerika uko byabagendekeye we na madamu ngiro usanga ubwo bageraga kuri ribu nyagatare babanje kutushwiragiza ngo ntitubanze tujye muri tarafiki ngo tubaze ngo abapolisi ngo bakoze kuri ayo matariki aho tugeze tubajije baratubwira ngo ntabwo dushobora kumenya ngo abapolisi ngo bakoreye karangazi ngo ibyo bibarizwa ku murenge wa karangazi rero ngo twumva n'ubundi badusubije mu byo bamaze igihe badusiragizamo bwana gatera n'umuryango nta kintu na kimwe bakeka b'abavandimwe babiri baba barafatiwe bakavuga ko na mbere y'uko babura nta kindi kibazo bari babaziho bakagira icyo basaba inzego z'umutekano twe twabasabye yuko badufasha kumenya irengero ry'abantu bafashwe bakuwe mu modoka yari irimo abandi bagenzi ku itariki makumyabiri n'umunani bagakurirwa mu modoka karangazi nyuma y'amezi abiri abagore babuze abagabo babo bakomeje kuvuga ko ibibazo birushaho kwiyongera uzamukunda n'umugore baziha bamwe twavuganiye hano mu mujyi wa kigali kuko nibo bahahiraga umuryango nibo bashakishaga numva amezi yaba yabiri mu rugo nta kintu cyinjira biba ari ibibazo kuko twebwe nta nta kazi tugira ntitwabashije kubona umushoferi bivuga ko ariwe wari ubatwaye muri bisi igihe bafatwaga birashoboka ko iyo tumubona nawe yari buduhamirize amakuru y'ihagarikwa n'ifatwa ry'abo bagabo bombi ikarangazi mu karere ka nyagatare ubwo twateguraga iyi nkuru twashatse kenshi umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu ngo tumubaze iby'aya makuru madame marie michel umuhoza uvugira uru rwego yadusabye kumumenyesha aho byabereye kugira ngo abaze amakuru bagenzi be bakorera i nyagatare gusa twarinze turangiza gutegura inkuru atubwira ko ntacyo arageraho birashoboka ko umuvugizi wa ribu nagira icyo amenya ku irengero ry'aba bantu azakidutangariza ibi bije nyuma y'indi nkuru mwumvise twabagejejeho hakurikijweho mu minsi ishize hano ku ijwi ry'amerika y'abandi bavukanyi batatu bo mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda nabo bivuga ko batwawe n'inzego z'umutekano ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi zibafatiye i kigali na n'ubu amakuru ijwi ry'amerika ifite ni uko imiryango yabo itaramenya irengero ryabo mu bihe bitandukanye amakuru y'ababurirwa irengero yakunze kumvikana hirya no hino mu rwanda inzego z'umutekano ku ikubitiro zikavuga ko babuze ntabo zifite rimwe na rimwe bikarangira zibagaragaje zivuga ko ahanini ziba zanga kwica amaperereza ku byo ziba zibakekaho eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
muri ko murabandanya kumviriza iyi radiyo ijwi ry'amerika abarundi b'impunzi baba mu ikambi ya mutemberi mu mahema baragiramiwe n'ibikonyuzi hamwe n'imvura y'agakura nk'uko mugenzi wacu james jovina yahishikiye abitubwira umuyaga ujya urabumbura rwose ugakura ugasigara mu bugaragwa nk'iyo narinze kwinginga uwo uza kusakarira yagurutse abagituye mu nzu z'amahema hanini n'abageze mu zabukuru abireranye abana hamwe n'abo amagara yagoye abafise ubushobozi bwo kwifyaturira amatafari bo baronkeje amabati hama biyubakira inzu zikomeye muri iki gihe cy'imvura amaganya ni menshi kubera iyo imvura iguye haba ingaruka mbi kuri bo zimwe muri izo ngaruka mbi cyane cyane bavuga yuko imbeho igera aho ishaka kwica abana babo hamwe n'ibintu byabo kononekara aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikoro y'ijwi ry'amerika inzu irava ibiti bikavunika kubera umuyaga n'agahema kagatabuka imbeho n'ifuri iranyagirwa kubera haba hanyagiza mwene abana imbeho ikabica ngaruka mbi zidushikira nka twebwe tukiri mu nzu z'amahema nk'ubu nk'iyi mvura imaze iminsi igwa ihengera mu ijoro ikacigwa ibisasu umuntu yaryamako biranyagirwa ugasanga ariko aranyagirwa abura n'aho umwana amusira nk'ubu nyene n'agafu usanga kanyagiwe n'ibindi n'ibindi byose usanga byanyagiwe nko mu ijoro ukaca usanga uriko uradodora ku nzu z'abandi biyubakiye ngo bakugamishe uronke uku ukuntu wugamisha umwana ugasanga ni hatari nyine nabo hari n'abo babyuka bakugurura ukugama n'abandi bigira nk'abatabyumvise amazi anyagirwa twomba ugasanga twononekaye wari watwogeje ugasanga ibivu biza birahunguruka biza ku meza ugasaba rero ko wama uroza agasabuni kagahuta guhera nawe ubona gateba no turya tukaronka nditegura nk'imvura yomera nk'igabanutse yuko nogera uburyo bukwiye nkubaka inzu nk'uko urabona nk'isakaye nyine umuntu harahariya no mu ijoro agira n'ibintu byokoma kumva ibiyaga biragurutse cyane n'igisuma cyaza ntacyumva sinzi impamvu zatumye bataduha ntacyo tumenye ishyirahamwe norwegian refugee council nrc niryo rikorera mu gisata cyo kuronsa impunzi buraro ariko izo mpunzi zivuga yuko hakiri ikiringo cy'imyaka ibiri zitararonswa amahema cyibure inzu z'umwuzurira ibyo bita amatenti ku bw'iyo mpamvu amahema bafise yaratabaguritse aha basaba iryo shyirahamwe kubagarukirako turasaba baduhe cyane cyane bambaye nk'agatente n'isawa cyane bakampa agahema kugira ngo ntitunyagirwe nk'icyo twasaba nyine nk'abajejwe nyine ibyo kubakira abantu babasaba bakaduha inzu kweri boba bakoze kuko biragoye ishyirahamwe norwegian refugee council ivuga yuko buraro ari kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya tanzania n'ibice mirongo itandatu ku ijana by'imiryango ituye mu nzu zidashemeye kandi ziharurwa yuko zari zo gushikiramo gusa mu mwaka uheze w'ibihumbi cumi n'umunani iryo shyirahamwe rimenyesha ko ryubakiye imiryango igihumbi majana abiri mirongo ine n'umunani muri uyu mwaka w'ibihumbi cumi n'icyenda icyenda rivuga yuko rizokubakira imiryango irenga agati igihumbi kimwe mu ntumbero yo kugabanya ico kibazo mu nkambi ya mutenderi iri mu ntara ya kigoma mu burengerazuba bw'igihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
urakoze james jovin inshuti mwese mukunda iradiyo nk'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma tukaba kandi dushimiye na mugenzi wacu mokibira yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye rero namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo y'ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese